Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu burundi budukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora mu rwanda ho mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika inaha i washington dc ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarikanya abantu ijana na cumi n'umunani bagaragaweho ubu burwayi kugeza uyu munsi wa none twasezereye barindwi ku cyumweru gishize ndetse uyu munsi wa none turateganya gusezerera abantu cumi n'umwe tuba dusigaranye abarwayi ijana uwo ni minisitiri w'ubuzima daniel ngamije mu rwanda kandi hatangiye gukoreshwa utudege duto tutagira umuderevu mu kumenyekanisha ingamba zashyizweho zo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya korona izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru y'imikino twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ka hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana urakoze eh, jeniya leta y'u rwanda itangaza ko kuri uyu w'imana hagaragaye abandi bantu batandatu banduye umugera wa covid cumi n'icyenda aho abarwaye bageze ku ijana na mirongo ibiri na batandatu abo bashasha babonetse mu bipimo igihumbi n'ijana na mirongo itandatu byafashwe mu masaha mirongo ibiri n'ane nk'uko leta y'u rwanda yabishikirije kuri uyu w'imana muri abo bose bamaze kwandika iharanira demokarasi ya kongo inyuma yaho habonekeye uwundi muntu yayanduye haheze iminsi abategetsi bari bizigiye ko ico kiza carangiye umuyobozi wa oms tedros adenome gebreyehus ashikiriza ko ayo makuru atari meza ariko kandi ko atari yitezwe oms itangaza ko abantu ibihumbi bitatu amajana ane na mirongo itanu na bitandatu ari bo banduye umugera wa ebola harimwo bibiri n'amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu wahitanye kuva waduka muri ico gihugu ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igihugu ca sudani mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona abamaze kwandura uwo mugera muri sudani ni- ni cumi n'icenda gusa na babiri wahitanye ariko abategetsi ntibifuza ko abanduzanya baba benshi na nyaburya igisata c'amagara y'abantu casinzikaye kandi n'ubutunzi atako bwifashe ibiro by'umushikiranganji wa mbere byashikirije ko iyo ngingo ibuza uruja n'uruza rw'imiduga y'abikorera utwabo hagati y'ibisagara n'amareta agize ico gihugu yagiye mu ngiro kuva igitangazwa ubushinwa buriyemeza kwisubirako ku mabi akorerwa abanyafurika mu gisagara ca guanzu mu bumanuko bw'ico gihugu ni nyuma y'aho amakungu aviriye hasi yiyamiriza ivangura n'amacakubiri bikorerwa abanyafurika muri ico gihugu muri iki gihe c'ikiza ca korona abanyafurika bakibamwo bavuga ko bahohoterwa birukanwa mu mazu bashirwa mu bibanza vya bonyene ku nguvu kandi bapimwa kivunga umugera wa korona atabushake bwabo ni mu gihe ubushinwa bwafashe ingingo yo kurwana n'abinjiza umugera bavuye ahandi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ku munsi wa gatandatu ryashikirije amakenga ku bikorerwa abanyafurika muri ico gihugu leta z'ubumwe za amerika nayo yashikirije ko hari urwanko ku banyamahanga b'abanyafurika bikorwa n'abategetsi b'ubushinwa hano muri leta z'ubumwe za amerika umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri amerika anthony fauci yaragabishije kuri uwimana ko mu gihe amerika yo kugurura imirimo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu nk'uko perezida donald trump abyifuza ikwirakwira ry'umugera wa korona yokongera gutangura busha perezida donald trump yashikirije ko yifuza ko ubuzima bwosubira gutangura muri ico gihe gushika kuri uyu w'imana amerika yari ifise abarenga ibihumbi mirongo ibiri bishwe na covid cumi n'icyenda aho bwishyira ico gihugu ku murongo wa mbere mu bantu benshi bapfuye ugereranije n'ibindi bihugu perezida trump ubwa mbere yari yifuje ko igihugu cosubira mu buzima busanzwe kuri uyu w'imana kugira abakristo bahimbarize pasika mu masengero ariko yaciye yisubira ko abahinga mu by'amagara y'abantu bamugabishirije ku ngaruka byari gushobora gutera abatalibani barabohoye umugwi wa mbere w'imbohe mirongo ibiri muri afghanistan intango yo guhanahana imbohe na leta ya afghanistan imbere y'uko ibiganiro by'amahoro hagati y'izo mpande zibiri ziri mu ntambara bitangura ibi bibaye inyuma y'aho leta irekuriye abatalibani amajana atatu mu minsi mikeze barimwo ijana barekuwe ku munsi w'imana ihanahana ry'abanyororo ni kimwe mu biri mu masezerano yo kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa kabiri leta ya amerika yasinye n'abatalibani i katari aya masezerano asaba abategetsi ba afghanistan kurekura imbohe z'abatalibani barenga ibihumbi bitanu mu gihe abatalibani nabo basabwa kubohora imbohe igihumbi zigizwe cyane cyane n'abajejwe umutekano ba afghanistan imbere y'uko ibiganiro nyakuri mu gihugu hagati hagati ya bose rimwe bishobora gutangura perezida wa israeli yarahakanye ibyasabwe ko ibiganiro hagati y'imigambwe ibiri ikomeye muri icyo gihugu irwanira ubutegetsi byokongerwa ikindi kiringo iyi ngingo yejo kuw'imana isa n'ihaye inguvu umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu kandi ishobora gushyira igihugu mu matora agira kane yikurikiranya mu mwaka umwe umukeba wa netanyahu muri politike ariwe benny gantz yasabye ko ibiganiro byo kurondera leta y'ubumwe byokongerwa amahirwe n'ikindi kiringo yahawe gushika kuri uyu wa mbere saa sita y'ijoro kuzoba yumvikanye n'umushikiranganji wa mbere
arorizi urakoze kutugezaho aya makuru dukomereze noneho ku makuru yo mu karere u rwanda rwatangiye gukoresha utudege duto tutagira umuderevu mu kumenyekanisha ingamba zashyizweho zo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya korona mugenzi wacu uri mu rwanda claude ganza munyamagana arakomeza inkuru kuri iki cyumweru nibwo polisi y'u rwanda yatangaje imenyekanisha ingamba zashyizweho mu gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona polisi ivuga ko ikigamijwe ari ukugira ngo izi ngamba zubahirizwe ari nako abantu birinda ibinyujije ku rukuta rwayo rwa twitter polisi y'igihugu isaba abantu ko mu gihe babona izo ndege nto zitambutsa ubutumwa birinda kuzirangarira ahubwo bagatega amatwi ubutumwa zibagezaho kandi bakabwubahiriza uko bwakabaye kwirinda gusohoka mu ngo zabo bajya gushakisha ahirengeye habafasha kubona izo ndege nto kimwe no kwirinda kwirema amatsinda barangariye izo ndege ntoya kuko byabaviramo kwanduzanya virusi ya korona hari abasanga ubwo polisi ikeka ko izo ndege ntoya zarangaza abantu hari hakwiye kutarabona drone hakaba hakwifashishwa nka radiyo n'ubundi buryo abandi bo basanga hakenewe izindi mbaraga kuko hari abantu benshi bateshutse ku mabwiriza ku buryo n'ubutumwa izo drone zizatanga ntacyo buzababwira bagasaba ko ubu butumwa bwakwibanda cyane cyane mu bice by'ibyaro kuko ahenshi usanga ubuzima busa nk'ubwakomeje uko bisanzwe kimwe no muri karitsiye zimwe na zimwe aho usanga abantu bacucitse ntacyo bitayeho abandi kandi basaba ko izi ndege ntoya zajya zinafata amafoto kugira ngo zereke abashinzwe umutekano ahari ubucucike kugira ngo bukumirwe twagerageje gushaka amakuru yisumbuye maze duhamagara umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp john bosco kabera ariko ntibyadukundira namwandikiye n'ubutumwa mubwira ibyo twifuza ko asobanura biruseho nko kumenya impamvu bahisemo kwifashisha drones mu gutanga ubutumwa ese zizajya zigera mu duce twose tw'igihugu cyangwa ni mu duce tumwe na tumwe ese uretse gutanga ubwo butumwa izi ndege ntoya zaba zizajya zinafotora abantu mu buryo bwo kwerekana ishusho y'uko mu gace runaka bimeze byaba bizakorwa mu gihe kingana iki n'ibindi ariko ntitwashoboye kuvugana n'umuvugizi ngo agire icyo bitubwiraho yatwijeje ko nahuguka duha ibisubizo mu gihe yabiduha nabyo tukazabibagezaho ni mu gihe hasanzweho ingamba zo kubuza indi izo ari zo zose zitari ngombwa kandi hirya no hino hagaragara inzego zishinzwe umutekano zikurikirana ko izo ngamba zubahirizwa n'uwo bafasha agenda akabanza gusobanura impamvu arimo kugenda abamaze kwandura virusi ya korona mu rwanda ni ijana na makumyabiri ariko cumi n'umunani muri aba barakize bivuze ko ijana na babiri aribo bakitabwaho nta muntu claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika
turacyari mu rwanda aho minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abandi bantu cumi n'umwe bari bamaze igihe barwaye covid cumi n'icyenda basezerewe n'ibitaro nyuma yo gukorerwa isuzumwa bagasanga nta virusi ya korona ikirangwa mu mubiri wabo aba baje basanga abandi barindwi bakize mbere ubu amaze gukira bose bageze kuri cumi n'umunani mu bari barwaye barenga ijana ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel yabitangaje mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo y'igihugu cyerekanaga ishusho ya virusi ya korona uko ihagaze mu rwanda n'ingamba zikomeje gufatwa mu rwego rwo guhangana n'iyi ndwara mu bantu rero bose tumaze gusuzuma abantu ijana na cumi n'umunani bagaragaweho uburwayi kugeza uyu munsi wa none twasezereye barindwi ku cyumweru gishize ndetse uyu munsi wa none turateganya gusezerera abantu cumi n'umwe tuba dusigaranye abarwayi ijana mu bigo bibiri tubi- tubitaho bameze neza ah, uko bose bariyo nk'uko twakunze kubivuga kugeza uyu munsi wa none turacyafite amahirwe nta n'umwe wari wajya aho tuvurira indembe n'ubwo hateganyijwe minisiteri y'ubuzima yavuze ko kugeza uyu munsi imaze gusuzuma abantu barenga ibihumbi munani buri mugoroba minisiteri y'ubuzima isohora amatangazo y'abantu bashya babonweho ubwandu bwa virusi ya korona bikaba bisa nk'ibitera impungenge abagenda bumva imibare mishya gusa dr nsanzimana sabe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc asobanura ko imibare igenda igaragara byatewe ahanini n'ingamba nshya bafashe ibandi gishya twatangiye mu minsi mike ishize ni uko uwo tubonye yarahuye n'ufite korona virusi wese turamupima byihuse Eh, kandi bya- byatugaragarije ko kuba dupima bose abafite abahuriye n'umuntu wanduye korona virusi biratwereka abandi tutanatekerezaga yuko bari bayifite kuko nta n'ikiri kubona benshi bari mu mujyi wa kigali amahirwe ni uko intara nyinshi zitaragaragaramo icyorezo cyangwa se bavuga izingiro ry'i- ry'iyi virusi Eh, n'abarwayi nka- nka babiri cyangwa batatu bagaragaye batari muri kigali n'ubundi bari bavuye i kigali ari nk'uru- nk'umunsi umwe cyangwa eh, yari ari nko mu rugendo ariko nabo n'abo bahuye nabo twapimye kuri abo ngabo nta n'umwe bari wa- yari yanduje ubu rero kuba kigali n'intara bitari hatari uruj- urujya n'uruza kuri twe ni ikintu cyiza tu- tukabanza tuka- tugahashya icyorezo hakiri kita- kidakwirakwiye mu gihugu hose minisiteri y'ubuzima isobanura ko nubwo imibare y'abanduye virusi ya korona igenda yiyongera umunsi ku munsi ariko amahirwe ari mu rwanda ni uko kugeza ubu nta muntu irahitana minisitiri ngamije akavuga ko kugeza ubu kuba hagenda hagaragara abantu batandukanye batahurwaho iyi ndwara abantu bagomba gukomeza gukurikiza ingamba zirimo gufunga ingendo zitari ngombwa n'ibindi bikorwa bihuriza abantu hamwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tunyarukire noneho muri tanzaniya aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ryatangiye gahunda yo gutanga imfashanyo y'ibiribwa bizamara igihe kirekire ku mpunzi z'abarundi ziri muri tanzaniya ni icyemezo kigamije kurinda abantu guhura n'abandi hato na hato mu rwego rwo kwirinda ikiza cy'indwara ya kovide cumi n'icyenda ituruka kuri virusi ya korona james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzaniya arakomeza iyi nkuru uwo mugambi utanguriye mu nkambi ya nyarugusu aho muri iyi ndwi barimo kuronswa ibiribwa bizabamaza iminsi mirongo ine n'ibiri nyuma y'aho bahora baronswa ibibamaza iminsi mirongo ibiri n'umunani barimo kuronswa ifu y'ibigori ubushaza hamwe n'ubuyi amabundwiza uwo mugambi utegereje ko uzokorwa mu nkambi za nduta na mutenderi umugaburo w'imfungurwa ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania uzoza urakorwa mu gihe cy'indwi zibiri mu ntumbero yo kugabanya imigwi y'abantu nyuma y'aho bahora babitanga mu ndwi imwe gusa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta uwo mugambi ziwakiriye mu byiyumviro bitandukanye twe kumva yo kuyikingira kubera iyi ndwara ya korona ahubwo turabishimye cyane kubera ko iyi ndwara ni indwara ikaze kandi ikomeye ni indwara yandukira ku rugero rumwe rwo hejuru rero ku buryo bazoba baduhaye izongera twe tuzomenya ingene twi- twiyubara ukuntu tuzozijya kugira ngo turonke ukuntu twikingira iyo ndwara twe tuzogerageza gusa urashobora gusanga abantu tutari bamwe hariho abamenya ubwenge bwo kuzizigama n'abandi bazibonye baca bazikindira mu gace usanga rero ingorane ziratanguye ingaruka mbi ziza hari igihe uwa- wabidandaje bigahera mu nzu uca utangura kujya kuyiba ugaca usanga bariko baravuga ngo impunzi ngo ziriba ngo ni ibisuma kumbe ni umuntu umwe ariko aracafuza inkambi urabona nka kurya zirya nya turonka kubera kenshi uba ugomba kukugurisha kugira uhindure hari n'igihe usanga harimo abana abana bamwe bamwe badashobora kurya intunzeye nka burya bu- ubugari bw'ubugori cyagomba guhindura cyangwa ubushaza agahindura mugabo kubera ubushaza baraburya mugabo ntiyoburya iminsi yose hari n'igihe adandaza agacahindura amaze guhindura rero nicyo gituma indya ntiziba zikimushika nayo kubera yahinduye zimwe mu ngaruka mbi izo mpunzi zibona ni uko hari abazohava bibwa kubera inzu batuyemo zidashemeye kandi hari n'abaca bagurisha ibyo bahawe abandi nabo bakabikoramwo inzoga bita umugorigori ubw'izo mpamvu bikeka ko hari abo bizogora cyane cyane rwose ku- kubera ko izijya njya tuzirira ku bipimo ni ukuvuga ku biro rero yo hajya ukuyeho ikibakuru ukagishora hariho nk'abapapa usanga bafise nk'umuryango munini hariho nk'abaca bishimira ngo injya ni nyinshi bamwe bakabikoramo bijya bita ngo ni imigorigori ukaca usanga izo njya rero ziheze hakiri kare ya ngaruka mbi ikabonekana mu muryango n'abana bakabaho nabi ingaruka mbi izoshikira impunzi ni kuri urya zoba zononye kuko bazoduha indya zikwiranye n'iyo minsi kiretse gusa bene nyene ba- bace batubwira ati ni indya z'iminsi mirongo ine n'inga ariko ntibaduha izikwiye ariko ntibaduha nkuko twahora dupokera kuko n'ubundi baduha indya z'ukwezi kandi zikadushikanayo mu gihe rero boharura kijya gitigiri nyene bazoba bakoreye kuca iminsi mirongo ine na hanyuma bakaduha izikwiranye n'iyo minsi twe tuzojya nkuko twahora tujya iz'ukwezi kandi nta kibazo na kimwe ariko kuza bazononye nawo nta kundi kuko n'ubundi n'iz'ukwezi hariho abazonona naho amashyirahamwe amwe amwe arimo gufata ingingo yo gukingira impunzi umugera korona ariko ibikingirizo vya nkenerwa ntibiraboneka ku bwinshi mu nkambi zanduta nyarugusu na mutenderi nk'amasabune urabona amasabune baduha baduha amasabune abiri mu kwezi kandi ntadushika nayo urabona nka twege ntituronka ngo amahera ngo tuyacagute dutegera ibyo baduha ariko izo sabune zingahe zibiri mu bijanye mu kwezi n'ukuri ntiyadushika nayo nico gituma twege naho twovuga ngo twirinde ntigikunda ku kubera isabune turonka isabune nke ingaruka mbi dushobora kuronka nk'ubu twe dufise abana cyenda ashobora kwiyubara mu umwana w'iwanje ntazo kwiyubara kubera aguma yerera asubira ariko arinze yerera ku muhana akadumu kariho iwanje kariho n'ahagenda kuri uwundi muhana a- azokaraba rero nibadukwirize ku mihana yose turonke ubwo bubido n'amazi n'isabuni ikwiye ijyawomo ku buryo jewe menya ati mbyutse ndakaraba umwanya mutoye inkarabe umwana w'iwanje ntiyagenda ku wundi muhana azokaraba atashe iwanje yongera akarabe Eh, iyo turi ko turareba rero ubufasha bwo kuntu twokwirinda korona tubona ata kintu na gito cyodufasha ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya korona bakaduha ibikoresho byodufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro mugera korona kovide cumi n'icyenda uhangayishije isi muri iki gihe utera wiyongera hose mu makungu gato mirongo ibiri na batanu muri bo hamaze gupfa umuntu umwe abandi batanu nabo barasezeye ibitaro inkuru nziza ni uko mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi hataravugwa umurwayi wa korona gushika n'ubu kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika bigira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo reka tuyahere mu burundi nyuma y'imikino muri kimwe cya kane gishyira icya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru hahise hamenyekana uburyo amakipe azahura mu gice cya kabiri nibyo mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda atubwira izo nkino z'igice cya kane gishiri cya nyuma zasozewe kuno w'imana n'urukino rwari rukomeye cyane rwahuza kuri stade ingoma igitega umugwi wa musongati na vitaro urwo rukino rwagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi bayongeye iminota mirongo itatu n'ubundi iguma inganya ubusa ku bundi niko gutera za penaliti vitaro ikirasezererwa kuri penaliti zitatu kuri zibiri barirenga ko frank umukinnyi wa musongati kara kamwemwe ntangere kubona barenga iyo ntambwe ubwa mbere mu mugwi wa musongati bwa mbere na mbere nanguye gushima imana kuba twatangiye urukino twese dukomeye tukaba tururangije twese dukomeye icya kabiri nacyo niyumva umunezero ntangere cyane kuko intambwe duteye n'intambwe ni ubwa mbere musongati yishyitse ko mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kuba dushyize muri demifinale nibwo bwa mbere kare umugabo musongati wahora ukunda kugarukira muri kade finale ariko uyu munsi ukaba ugeze muri demifinale etesari tugiye kwitegurira bikwiye cyane bigoye cyane kuko nta mugwi wo gukengera twese turamenyeranye turi muri premier division tugiye kwitegurira bikwiye umumenyereza parise sahabo wa vitaro n'aho batsinzwe arashimira abakinnyi biwe uko bitwaye agasaba abakunzi b'uwo mugwi kubandanya babashyigikiye kugira inkino zitatu zisigaye mu ihiganwa bazozisozere neza banarangize bafise ikibanza ciza uwundi mugwi watambutse iyo ntambwe y'igice cya kane gishiri cya nyuma ni interstar naho uwo mugwi watsinzwe na bujumbura city mu rukino rwo gusubiriza ibitsindo bibiri kuri kimwe niwe uzobandanya kuko mu rukino rwa mbere interstar yari yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa bujumbura city gasito sindimwo arondike amateka nka mbere abakunda umugwi wa interstar ababonye umugwi wa interstar abakinnye umugwi wa interstar abatwaye umugwi wa interstar tubateye akamo yuko boza mbere tukaja hamwe kugira ngo interstar tuyihe icyubahiro yahaye kino gihugu cyacu burundi aho muri kahise k'uburundi umugwi wa interstar ni umugwi wari ukomeye ni umugwi waserukiye igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa atandukanye nicyo gituma tutokwemera ko uyu mugwi Entestar uzimangana uko nyene e, tukaba tuboneye akaryo ko gutumira ko aho wese yifuza gufasha Entestar yuko tuzogira inama rukokoma y'uwo mugwi kugira ngo uh, abashaka gufasha Entestar baze dukutse ikivi turi kumwe iyindi migwi izoja muri izo nkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ni Aigle Noir yatsinze Atletico Academy ibiri ku busa mu rukino rwo gusubiriza mu gihe mu rukino rwa mbere Aigle Noir ari nayo kandi yaratahukanye intsinzi y'ibitsindo bine kuri bibiri be n'umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze buhumuza igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwo gusubiriza mu gihe no mu rukino rwa mbere ibyari byagenze uko nyene Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika dukomereze noneho ku makuru ya siporo mu rwanda mwayateguriye kandi murayagezwaho na mugenzi wacu jean claude munyandinda muri gahunda yo kwibuka abakoraga umwuga w'itangazamakuru bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane itangazamakuru rya siporo rikunze kugaruka kuri viateur karinda wari waramamaye mu biganiro by'urubuga rw'imikino ndetse no mu gutangaza umupira w'amaguru ku kibuga iminota umunani n'amasegonda mirongo itatu atsindiganisha mu kimihururariya ni remera naho mukure kaganisha i kanombe umupira arawurengejeho mu wa kabiri bamukura ugiye kunagwa na vita amasegonda makumyabiri n'atandatu ni kimwe ku busa jamari arajomba karinda wishwe mu mpera z'ukwezi kwa kane muri mirongo icyenda na kane yari azwiho ubunyamwuga mu itangazamakuru rya siporo ijwi rye riyunguruye ryatumaga abakunzi ba radiyo batarambirwa kumwumva mu gihe yabaga arimo atangaza umupira ho transmission en direct yatangaga ishusho nyakuri y'ibirimo kubera ku kibuga urugero amabara y'imyenda ya buri kipe icyerekezo cy'amazamu umunota umukino ugezeho n'ibindi viateur karinda yari afite ubuhanga bwo kugendana n'umupira umukinnyi ku mukinnyi igikorwa ku gikorwa usubijwe kwa danda danda kwa pascal pascal aragiye pascal pascal afite umupira pascal kwa napoleo napoleo aragiye napoleo napoleo arawufite napoleo napoleo kwa jamari jamari inyasi inyasi yohereza umupira imbere ugaruwe na danda danda kwa napoleo napoleo kwa inyasi ku gituza cya gatama gatama utanzwe na pascal pascal kwa jamari jamari kwa gatama gatama kwa tigana ku gituza ku kirenge tigana tigana ishoti imbere irereye cyane ariko nta mukinnyi wa mukuru hari umurage viateur karinda yasigiye abakunzi b'imikino ni igitabo yanditse cyitwa rwanyeganyeze dusangamo inyunguramagambo yihimbiye ku giti cye mu mukino w'umupira w'amaguru mu magambo dukesha viateur karinda harimo urubuga rw'amahina kunobagiza umurongo w'aba gatanu kwamurura inyoni n'ayandi uyu munyamakuru kandi niwe wadukanye izina ryitwa imana y'ibitego akabyiniriro bakundaga kwita umukinnyi yakaremye badru wakinaga mu b'imbere mu ikipe ya panter noir yari iy'abasirikare b'u rwanda yateri karinda yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu avukira ahahoze ari muri komini rutare perefetura ya byumba muri iki gihe ni mu karere ka gicumbi yize amashuri yisumbuye mu iseminari ntoya yo ku rwesero amashuri makuru ayiga mu iseminari nkuru ya nyakibanda muri kaminuza y'u rwanda i butare no mu ishuri rikuru gatolika ry'inderabarezi ry'inkumba mu ruhengeri karinda yakurikiranye kandi amahugurwa y'ibyerekeranye na televiziyo mu bubirigi yari umukozi wa ofisi y'amatangazo ya leta orefor mu ishami ry'imikino ariko mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi yari yarahawe inshingano zo guhagararira ibiro by'akarere bya oreforo ibyumba yari claude munyandinda i kigali
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru ya siporo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
noneho uyu munsi mu mateka kuri iyi tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa kane venuste nshimiyimana ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani nibwo tanzania yabaye igihugu cya mbere cyemeye ubwigenge bw'intara ya biafra yo muri nigeria ubwo bwigenge biafra yari yabutangaje ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'irindwi perezida mwalimu julius nyerere yashyigikiye icyo gikorwa dore ibyo yashingiyeho impamvu ni nyinshi hari umutekano muke waterwaga n'uko amajyaruguru ya nigeria yashakaga kurenga utundi turere hakaba itotezwa ryakomeje kwibasira abakomoka mu bwoko bw'abayibo no kuba imipaka ya nigeria yigenga yari ishingiye ku mugambi wabagashaka buhake wo gukomeza ubukoroni cyane cyane igihugu cy'ubwongereza izindi mpamvu zatumye tanzania yemera ubwigenge bwa biafra ni uko nigeria itari yashyizeho leta yari yumvikwa nko mu mishyikirano yabaye imbere y'ubwigenge tanzania kandi avuga ko biafra yashinzwe kubera itotezwa ry'abakomoka mu bwoko bw'aba ibo bavugaga ko kwifatanya na nigeria bisobanura ko bazibasirwa bagashira ngizo impamvu zatumye tanzania yemera ubwigenge bwa biafra kuri iyi tariki dore hashize imyaka mirongo itanu n'ibiri inshuti z'ijwi ry'amerika ibiganiro byacu byo kuri iyi saha n'aha bihumurije tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare n'abamfashe kubibagezaho fasiri gebehu niwe wegeranije aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi reka rero tubasezereye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho iwanyu mu banyu no mu byanyu mukomeze kwirinda virusi ya korona yugarije isi twese hamwe turusheho kwihashya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington